iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda ijwi rya amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu karere ka kisoro muri uganda muradukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora voice of muhabura naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe aha mu burundi perezida mushya evariste ndayishimiye yarayatangiye imirimo ye ku mugaragaro tugiye kwereka amakungu ko uburundi dushoboye kandi ko natwe dufise uruhara mu iterambere ry'isi kugira ngo dukomeze intore hagati y'ibihugu byose ibyo tutumva kumwe ntibyotorerwa umuti mu gukoresha igihagararo perezida evariste ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu cy'uburundi wa mbere na mbere urahiriye imbere y'abanyagihugu umuhango wabaye ejo kuri stade ingoma igitega turarebera hamwe uko uwo muhango wagenze n'ibyo abarundi bamwe na bamwe bawuvugaho naho mu rwanda abashinjacyaha barimo barabaza koloneli tom byabagamba ku byaha bishya bamukekaho ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi yose kandi twayabateguriye jye na bagenzi banjye bose dukorera hamwe hano i washington dc turi iwacu buri muntu wese mu rugo rwe mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya virusi ya korona cyugarije isi tubanze rero tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na aloyizi bigirimana
ndakuramukije tomasi namwe muduteze amatwi abantu icumi barishwe mu ijoro ryo ku wa gatatu n'abarwanyi bitwaje ibirwanisho mu buraruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abategetsi babishikirije kuri wa kane bane muri abo biciwe mu ntara ya beni iri muri kivu iburaruko kandi abategetsi batunga urutoki umuhari adf abo barwanyi bamaze kwica abasivile baharurwa mu majana muri iyo ntara kuva mu mpera z'umwaka uheze bihora ibitero bikorwa n'abasirikare ba leta ku birindiro byabo abandi bantu batanu biciwe mu buraruko bushyira ubuseruko n'umuhari witwa kodeko canke koperative pour le développement du congo igihugu ca kenya caratowe ku munsi wa kane gusasa mu kanama kajejwe amahoro n'umutekano k'ishirahamwe mpuzamakungu onu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe gushika muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri iyi ntebe ya afurika kenya yariko iyigwanira n'igihugu ca jibuti kenya igiye kuzosubirira afurika y'epfo yari muri ico kibanza kenya yari ishigikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika mu gihe jibuti yidoze ivuga ko ariyo yari ishikiriwe ukurikije ingene ibihugu bibisikanya kenya imaze kuronka akaryo katari gake ko gusasa muri ako kanama inama ya unijejwe umutekano igizwe n'ibihugu cumi na bitanu cumi atari ntayegayezwa na bitanu bikomeye bitigera bisubirizwa kandi bifise igihagararo gikomeye nabyo n'ubwongereza ubushinwa ubufaransa uburusiya hamwe na leta zunze ubumwe za amerika abantu cumi na batatu barapfuye abandi batari bake baraburirwa irengero inyuma y'imvura nyinshi y'isegenya yaguye kuri wa kane ibomora imisozi amazu hamwe n'amabarabara y'indarayi mu micungararo ya abijan ku murwa mukuru wa cote d'ivoire ugusenyuka kw'imisozi kuramenyerewe i abija mu bihe vy'imvura abategetsi bavuga ko abantu bashika ku icumi batwaye mu bitaro abandi bakaba bakironderwa mu bibomoke vy'amazu n'ivyondo abantu cumi n'umunani barafuye abija mu gihe nk'iki c'imyuzure mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani igisirikare ca kamerune gitangaza ko cagarukanye umutekano mw'ibarabara rikomeye mu budandaji rihuza ico gihugu na nigeria igisirikare cashikirije ko cishe abarwanyi cumi na batatu mu bashaka kwiyonkora ku gihugu bahora bagenzura iryo barabara mu kiringo c'amezi abiri ariko abaroberi barahakana mu kuvuga ko abishwe atari abarwanyi babo ariko ari iyindi mirwi yitwaje ibirwanisho igihugu ca kamerune gikura muri nigeria mirongo irindwi ku ijana vy'ivyankenerwa mu buzima bw'abanyagihugu mu gihe nigeria ironka umuceri ibigori hamwe n'ibindi birimwa ibikuye muri kamerune igihugu ca leta z'ubumwe za amerika caragabanije abasirikare bacu muri afghanistani mu ntumbero yo gushira mu ngiro amasezerano cumvikanye n'abatalibani general kenneth mackenzie arongoye inteko za amerika muri ako karere yashikirije kuri uwa kane ko abasirikare ba amerika ibihumbi umunani n'amajana atandatu ari bo ubu bagisigaye muri afghanistani mu masezerano yo mu kwezi kwa kabiri hagati ya amerika n'abatalibani amerika yemeye kugabanya inteko zayo kuva ku bihumbi cumi na bibiri gushika ku bihumbi umunani n'amajana atandatu gushika hagati y'ukwezi kw'indwi ayo masezerano asaba kandi abasirikare ba amerika n'ab'ibindi bihugu mvamakungu kuzoba bose baravuye muri ico gihugu hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe general kenneth mackenzie avuga ko ivyo bizoshoboka mu gihe abatalibani nabo bazokwerekana ko ata gitero kizosubira kugabwa ku butaka bwa amerika giturutse muri afghanistani ubushinwa bwarekuye abasirikare cumi b'ubuhindi bwari bwarafashe mu mirwano ikomeye yahuje ibyo bihugu ku rubibe bisangiye mu misozi miremire ya imaraya ibimenyeshamakuru byo mu buhindi byashikirije kuri wa gatanu ko abasirikare cumi b'ubuhindi bahasize ubuzima abo basirikare barekuwe inyuma y'urukurikirane rw'ibiganiro byahuje izo mpande zibiri inyuma y'iyo mirwano yabaye ku munsi wa mbere ubuhindi n'ubushinwa bifitaniye amatati kuri urwo rubibe ahigeze no kubera intambara ikomeye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu kandi mudukurikira no ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ndetse no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu noneho amakuru y'ibiyaga bigari perezida mushya w'u Burundi evariste ndayishimiye ejo yimitswe ku mugaragaro mu mirimo ye imihango yabereye kuri stade ingoma mu murwa mukuru wa politiki w'u Burundi gitega nta mukuru w'igihugu cy'amahanga n'umwe wari uhari hagati aho ariko nk'uko mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru abitubwira muri iyi nkuru ye abakuru b'amadini bagize uruhare runini muri uyu muhango imbere y'uko umukuru w'igihugu mushasha w'u Burundi Evariste Ndayishimiye arahirira akanacikiza ijambo abarundi yabanje kurambikwa ko ibiganza n'abakozi b'Imana baserukira amashengero yose isengesho rya Ekleziya Katolika ni nk'imigambi ryatumye Ndayishimiye gushira imbere Musenyeri Simone Ntamwana atwara Archdiocese ya Gitega hahirwa abaremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana none rero niwiyumve kuri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'abarundi urazi ingene tuyakeneye yaturonse n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose umukama rero nakumurikire ujana uburundi bw'umukama mu neza mu majambere ukomeze urukundo hagati ya bene igihugu utahukana impunzi incabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimwo zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise utwugururira amarembo y'amakungu atubera umubanyi w'ingirakamaro ndayishimiye yaciye arahirira amabanga mashasha ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi uwo mutegetsi mushasha yemeye ko agiye gushiraho leta yuzuriza bose gushinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora ntimugire ubwoba ndazi ibindindiriye ukwishyira ni ukwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo abashaka ibiganiro n'ejo baratonda tuyaga dukora dukora tuyaga guhera ubu iby'ingimba ntibihagarare umwe wese avuga ikimubakiye twoye kwihamenya y'abatwenzi nimwitegure kuva ubu nta kuniganwa ijambo kuko uburenganzira ni ubwanyu imbere ya leta ariyo mubyeyi kuri leta yiwe evariste ndayishimiye avuga ko amashyirahamwe yigenga n'ubutungane bizoba bifise ikibanza gikomeye mu iterambere ry'igihugu abahora bavuga ko baharanira inyungu z'abenegihugu mu kugumura barumvise ko ari uburenganzira bwabo nk'abenegihugu gukurikirana ko ineza yabo iriko iratunganywa neza baheze bashikire inzego zibijejwe mu bugwaneza dufise ihangiro ryo gusasagaza ubutungane bwizewe na bose kandi bunywanisha abenegihugu na cane cane mu gusubiza umutamana intahe yo kumugina turifuza yuko ibyaha bihanwa habaye uwakoze icaha yaba uri muri leta canke uwundi twese tumushengeze ikindi ndayishimiye azokwihatira ko nk'uko yabyivugiye no kunagura imigenderanire n'amakungu aharanire ko igihugu ciwe kidasuzugurwa ku isi tutitwararitse guhesha izina uburundi mu makungu biciye mu migenderanire ishimikiye ku kubahana kuzuzanya ku gutsimbataza umwumvikano hagati y'uburundi n'ibindi bihugu no hagati y'uburundi n'amashyirahamwe atandukanye ibyo twakora byose mu gisata cy'imigenderanire no gufashanya mu by'iterambere mu gihugu cyacu byoguma bigoyagoya tugiye kwereka amakungu ko uburundi dushoboye kandi ko natwe dufise uruhara mu iterambere ry'isi kugira ngo dukomeze impore hagati y'ibihugu byose ibyo tutumva kumwe ntibyotorerwa umuti mu gukoresha igihagararo ahubwo ibiganiro niyo yonyine nzira irashe yo gutahurana no guhanurana kuva kera ngaha mu burundi twarutse twumva ko abarundi bajya gukora i buganda abandi bakajya gukora aho twita imanamba muri tanzania turakwiye kubandanya uwo mugenzo evariste ndayishimiye nta mukuru w'igihugu mugenzi we yavuye hanze aza kumushigikira icyo bikoze igitega ku mugwa mukuru wa politike aho yarahiriye hari abaserukira ibihugu bitandatu nk'uko byashikirijwe n'umworosha w'amajambo muri ivyo birori ivyo bihugu navyo ni tanzania kenya congo gabo guinee equatoriale na misiri ku izina ry'abo batumire ba kavantara jakaya kikwete yabuze atwara igihugu ca tanzania abona ko uburundi bwateye intambwe kuko hasigaye haba kubisikanya ku butegetsi mu mahoro kuliko vile ambavyo baadhi ya watu abenshi bari biteze ko aya matora hazobamwo ubwicanyi n'ibindi bintu bibi ariko siko byagenze yabaye mu mahoro vyerekana ingene igihugu kimaze gushika ku ntambwe ikomeye no kubisikanya ku butegetsi vyabaye mu mahoro mwituze ubu rero amatora yaheze mwubake igihugu ariko kandi turabahoza kuwo mwabuze mutanka umukuru w'igihugu canyu natwe twamukunda cane Penda mheshimiwa Pierre Nkurunziza ni ibirori byabaye uwo kikwete avuze mu izina aheruka kuryamira ukuboko kw'abagabo atarashinguranwa iteka pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika kandida w'umugambwe cnl agaton rwasa yabaye uwa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u burundi evariste ndayishimiye yatsinze nyamara cnl ntiyatumiwe mu muhango wo kwimika perezida mushya w'u burundi nk'uko umuvugizi wa cnl terence manderambona abivuga yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije kumbure twashoboye kuyakurikirana neza yose kuko umugambwe sene nta butumire wigeze uronka bwo kuja muri ivyo birori ariko nimba bivuze gutyo kumbure vyoba ari vyiza ariko abakuru b'imigambwe yavuze yuko ko atari uruhara rugaragara bazogira mu vyo agiye gutunganya kuko yavuze bati "Umunyamuga- umunyamugambwe wese arashobora kuzomwishikirira murumva yuko muri ico gihe ntabuze yuko kuzakurikiza porogaramu y'umugambwe nuko ari umuntu umwe azotora mu bandi uko abishatse hama ikindi naco turamenyereye yuko mu Burundi turamenyereye imvugo n'ingiro kenshi bikunda bita- bikunda kuba bitandukanye kuko nk'ubu turavye umuco amatora yabayemo byagaragaye neza ko ata- ataranzwe no kwisanzura aho gutora abantu barapfuye abantu batavundiye mu busho abandi n'ubu bariko barabizwa ibijanye n'amatora murumva yuko rero iyo mvugo numva umengo ni imvugo nyine ya politiki ariko ivyo tubona n'ivyo twabonye ku rubuga ntaho bisa n'ibisana mm, n'urwo rurimi rwo guhamagarira abantu yuko hagira ivyo bahurirako uravuze ko umugambwe senere utatumiwe muri ivyo birori ni ukuvuga ko umushinga agaton atariyitavye ivyo birori ikaba umugambi sene nta butumire wigeze uronka nico gituma nyirakumbure ata- ataba ari kumenya yuko atumiwe nuko adatumiwe abandi ntituzi ko niba batumiye kurumva kurahira imbere y'imana n'abarundi bose ntituzi yuko muri izo miliyoni cumi na zibiri z'abarundi ntituzi abo- aba- uko abantu batumiwe numva yuko vyoba bigoye kumenya yuko umuntu ashika ahabereye ivyo birori na cane cane mu gihe tuzi neza yuko amatora yabaye ahiganwa abanyamigambwe ko nabo baba botumirwa mu buryo bugaragara vyoba ari vyiza ariko twebwe umugambwe sene ate twabonye nta butumire twarose ikintu mwibaza coba caratumye batabatumira niki ivyo kumbe two inyinshi yotangwa n'ababikoze ntituzi n'icyo babikoreye kandi igihagararo n'ibyumba by'umugambwe sene abarundi barakibonye kandi barazi uko umugambi uhagaze mu gihugu nibaza ko ntuba ari umugambi wo kwirengagiza mu kubaka igihugu n'akazuza kacu mu gihe nk'uko byatangajwe yo kwitura umugambwe murimwo kugira ngo namwe muje mu bategetsi bashobora kuba boshikiriza ivyiyumviro eka n'imigambi yoteza imbere igihugu ako kamo mwokitaba ako kamo numvise uko yakavuze karahinyitse kuko ntiyavuze abarongoye imigambi ko yavuze ngo abakuru b'imigambwe n'abarongoye amashirahamwe ngo ngo ntibumve yuko aribo bazobazwa uko yifuza gutunganya igihugu ngo ashaka kwikora kuri umwe n'uwundi ngo batandukanye muri iyo migambwe murumva yuko ibyo ntibihuye rero niyo mbere mwege mumva muriko muravuga uko zoteza kugenda mu gihe bagomba gusaba intererano hamwe n'abandi kuko nta shirahamwe riba rirongoye nta mugambwe utagira rirongoye urumva yuko bigenze nk'uko yabivuze nivyo babitomoye perezida evariste ndayishimiye yatangaje kandi ko intsinzi ya sndfdd ari intsinzi y'abarundi bose uko namwe niko mubibona iyo mvugo kuva mu mirongo itandatu na rimwe kuva kuri gasore n'abakurikiye bano bose bamaze gutwara igihugu cy'u Burundi imvugo yamara iyo nyene ariko mu ngiro tugasanga ibindi ivyo rero urumva yuko biragoye kwerekana yuko ari vyo mfatiye no kuri ibi vyaranze nk'uko nabivuze aya matora n'ibiboneka ubijya n'ino aho abantu usanga batihanganirana vy'imigambwe ugasanga abantu batagirirwa ibibazo canke abandi batavundiye mu bushumi urumva yuko rero bigoye gutahura yuko iyo mvugo ihuye n'ukuri koko tubona kurubuga ikintu canke imigambi yo mu misi ya vuba umugambwe senere wowe ufise nkiyi umugambwe senere n'umugambi umwe mu yindi yemewe n'amategeko mu burundi ikora yisunze amategeko twari tuzobanaga dukora ivyo turekurirwa n'amategeko y'igihugu mu gutanga intererano yacu kugira ngo igihugu cubakwe na cane cane twubahirize iteka nitekana ry'umunyagihugu kuko niwatanga vyose urumva ni ngombwa rero ko tubandanya dukora ibikorwa bihuye n'ingendo ya demokarasi n'ivy'amategeko aduha aduhera uburenganzira terence manirambona umuvugizi w'umugambwe cnl murakoze cane rwose ku kanya mwahaye iradiyo ijwi ry'amerika mwakoze kuduhamagara bamwe mu barundi b'impunzi mu nkambi ya rusenda mu ntara ya kivu y'epfo ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ntibakiriye neza ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'uburundi mushya evariste ndayishimiye babiganiriye n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo wari wabasuye mu rusenda ijambo yashikirije je naryumvirije kuva mu ntango gushika mu iherezo ku kijanye n'impunzi kubera nsanzwe ndi impunzi ku kijanye n'impunzi je novuga yuko nta ruhara yagize kugira ngo impunzi zihunguke nta n'ubushake yoba yashizemo kugira ngo zihunguke ntigeze avuga icyahungishije izo mpunzi imbonerakure ntacyo yazivuze ko kuko nizo zateye akajagari mu gihugu zituma abantu bahunga ubwicanyi bwarabaye muri bibiri na cumi na gatanu gushika n'ubu bahiga abantu ibyo byose nta ngingo yafashe ishobora guhagarika zirya mbonerakure zirukanye abantu hamwe n'iperereza ryashoboye kwica abanyagihugu hanyuma ku banyapolitike ntacyo yabivuze ko wewe asa n'uwabateye akagere ababwira ngo ngo nibaze ngo ngo nibaze ngo imiryango ngo iruguruye ngo ibiganiro ngo bibe ariko ntashaka yabivuganye aba sosiyete sivire nayo nyine yarahunze ntacyo yigeze ayivugako ni ukuvuga imice yose ubutunzi bw'igihugu ntacyo yabuvuze ko icyo azokora cyoteza imbere igihugu n'iyo twaba turi ko turaja ibyo byose twakigera nabonye yuko mu bisanzwe nta jambo ry'ukuri yoba yashikirije yaba abari hanze n'ababa ari mu gihugu rero kuvuga ngo twohunguka jewe ndabona yuko impinga nyabona zikiri ndende ahubwo higwe ibibazo nyabona ingene izo mpunzi zohunguka nimba bishoboka ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu evariste ndarishimiye twebwe nk'impunzi zo mu kambi ya rusenda nka jewe ntiryankumurije kuko ubwa mbere na mbere ijambo ntiryakoze ku bibazo nkoramutima bihanze igihugu ari nabyo byatumye bihunga duhunga ubwa mbere na mbere ibibazo by'umutekano ntiyigeze avuga yerekane n'ingene azwiye gucungera umutekano kurushirizaho ikigira kabiri ntiyigeze yerekana ikibazo cy'agateka kazina muntu uko agiye gukora kugira ngo agateka kazina muntu gashobore kubahirizwa ikigira gatatu ntiyigeze yerekana ikibazo cy'ubutungane kuko guhunga harimo twari twanabuze n'ubutungane ikigira kane ntiyigeze yerekana ikibazo cy'ukuntu agiye kuyaga n'abahunze batavuga rumwe na leta haba abitwaza ibigwanisho canke abakoresha politike canke abo muri sosiyete sivile canke kwerekana ko amaradiyo yirukanwe akongera agaturirwa azosubira gukora mu gihugu cy'uburundi kigira gatandatu cambabaje cane ni ukuvuga yuko agiye gutwara igihugu kitagira opozisiyo uvuze ko igihugu kitagira opozisiyo ni ukuvuga abantu bose bazaba biyumvira kimwe mu gihe tuzi ko abantu biyumvira kumwe ari abantu baba barapfuye gutyo rero ntibyaduhumurije aricyo gituma mbona icyiyumviro cyo guhunguka gitakaye mu gihe nari nizeye yuko ibintu bishobora guhinduka mu gihe hari hahindutse n'ukuri igihugu jewe ku bwanjye sinubona ko nuhunguka kuko ntaco yigeze abivugaho ntaco umuntu yovuga ngo arasubirira mu burundi kandi ataco yatanze cotuma umuntu ahumurizwa ngo avuge yuko abantu bose b'imigwi iri hanze ko bose boza bagakoranira mu gihugu bagakorera hagati mu gihugu nk'impunzi sinovuga yuko na vyanguye neza kubera twese twari dufise amahirwe yuko dutegemera yuko avuga ati impunzi ntizize ni ukuvuga yari kuba yavuze ati icyatumye zihunga tujye hamwe turabe ingene impunzi zoza ariko urabye ingene yaba yabivuze yavuze ko ari nk'abantu bagiye gupagasa kwanza yuko ari nk'abantu baba banerereje n'igihugu rero urumva nkaho uri impunzi ngaho nta jambo ry'ihumure ryigeze rivugwa yuko niko naba nabyumvise sinokwitegura guhunguka kandi atigeze avuga yuko hariho n'impunzi cyerekane yuko abari inyuma y'igihugu boba bagiye gutembera ni ukuvuga sinohunguka kuko urumva ni hamwe noca mfatwa nabi ikindi nacyo cyanejereje ni uko yavuze ni kare hari abantu bakwita ngo ni abanyamigambwe cyangwa abashyiramo kanaka ngo nibo bagiye gushyikiriza icyiyumviro cy'umunyagihugu bakijyana imbere ngo areke umunyagihugu ngo arafise urushaho kwishyikira kuri we kugira ngo birangire nk'impunzi ni uko ntabonye nta muco yatanze kugira ngo abari inyuma y'igihugu basubire bajye mu gihugu muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nguko rero uko umuhango wo kwimika perezida mushya w'u burundi evariste ndayishimiye wagenze ejo ku wa kane kuri stade ingoma igitega n'ibyo bamwe mu barundi bawuvugaho
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda colonel tom byabagamba wahoze ategeka umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu ejo yari mu bushinjacyaha ku byaha bishya bamukekaho birimo gushaka gutoroka gereza ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa mu mpuzankano y'ibara ry'icyatsi gitoshye iranga abagororwa bafungiwe muri gereza za gisirikare agapfukamunwa gasa n'utw'abamurinze bari bambaye turi mu ibara rya gisirikare amapingu ku maboko n'impapuro yarafatishije amaboko yombi agenda azizunguza gahoro gahoro yambaye inkweto za plasitike z'ubururu zitagaragaza amano ariko zigaragaza ibitsitsino zagenewe abakora ahantu hari amazi uko niko koroneri tomu by'abagamba yasohotse mu cyumba ubushinjacyaha bwamuhatiragamo ibibazo byari nka saa sita na mirongo ine yahise yerekezwa mu modoka ya gisirikare itwara imfungwa umwitegereje koroneri tomu byabagamba yarananutse ingoro y'ubutabera ya nyarugenge koroneri byabagamba ubushinjacyaha bwamubarizagaho yaririnzwe bikomeye ohereye mu marembo y'urukiko hagaragaraga abasirikare abambaye imyenda y'akazi banafite imbunda yewe n'abari bambaye gisivire kubamenya byasabaga kubitegereza bahuye kuko bahitaga basuhuzanya bya gisirikare umwe aterera undi sariyuti koroneri byabagamba wahoze akuriye umutwe udasanzwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu paul kagame birakekwa ko ari guhatwa ibibazo ku byaha igisirikare cy'u rwanda cy'isi ibyaha by'inyongera ngo yakoze afunzwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka igisirikare cyavuze ko kizamurega ibyaha bishya byo kugerageza gutanga ruswa no kugerageza gutoroka gereza ya gisirikare afungiwemo ni ibyaha rdf ivuga ko koroneri byabagamba yabikoranye n'abandi bantu bamwe bari imbere muri gereza afungiwemo ndetse n'abari hanze yayo ijwi rya amerika ntiyabashije kumenya niba ibi byaha igisirikare cyatangaje ari byo koroneri byabagamba ari kubazwaho n'urwego rw'ubushinjacyaha cyangwa se niba byaba byarahindutse mu nyito cyangwa se mu mubare wabyo igisirikare kikimara kumusubiza muri gereza ijwi rya amerika yegereye bwana michel nshimiyimana ukuriye urwego rwamubazaga mu karere ka nyarugenge maze atubwira ko mu mabwiriza abagenga byaba byiza kuvugana n'umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha ku rwego rw'igihugu twahamagaye bwana faustin nkusi uvugira uru rwego ariko ntiyitabye ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje bugaragaza icyo twamushakiraga birashoboka ko koroneri byabagamba yaba ari kubazwa atunganiwe kuko yasohotse arinzwe n'abasirikare kandi ntitwabashije kubona niba yari yunganiwe amakuru ijwi rya amerika yakuye ku rukiko ni uko ngo waba ari umunsi wa kabiri abazwa n'ubushinjacyaha hagati mu kwezi kwa kane uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nibwo bamwe mu bavandimwe b'uregwa barimo bwana john museminari umenyerewe mu bikorwa by'ubucuruzi bari batawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha ribu rubakekaho gushaka kubutorotsa koroneri by'abagamba muri gereza koroneri by'abagamba wahoze akomeye mu ngabo z'u rwanda mu minsi ishize we na muramu we generali frank rusagara bajuririye icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire mu rwanda kibahanisha gufunga imyaka cumi n'itanu mu buroko n'igihano cy'ingereka cyo kunyagwa impeta za gisirikare kuri koroneri by'abagamba bisunze amategeko baregeye urukiko rw'umuryango wa afurika y'iburasirazuba basaba ko icyo gihano bahawe cyateshwa agaciro koroneri by'abagamba wigeze kuba kuri uyu mutwe udasanzwe abasirikare barinda umukuru w'u rwanda paul kagame yatawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa munani bibiri na cumi na kane ku isonga yarezwe ibyaha bine byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda icyaha cyo gusebya leta ari umuyobozi guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha mu kugenza icyaha n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu ku rwego rwa mbere urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha byose maze rumukatira gufunga imyaka makumyabiri n'umwe no kwamburwa impeta za gisirikare ku rwego rwa kabiri koroneri by'abagamba na generali rusagara bajuririye ibihano maze urukiko rw'ubujurire ruhanisha gufunga imyaka cumi n'itanu no gukomeza kunyagwa impeta za gisirikare kuri byabagamba ni mu gihe mu bujurire bwe koroneri by'abagamba yagejeje ku rukiko rw'umuryango wa afurika y'iburasirazuba hanze yo gusaba gutesha agaciro ibyemezo by'inkiko z'u rwanda anasaba gusubizwa mu kazi kandi agasubirana impeta ze za gisirikare koroneri by'abagamba aburana ahakana ibyaha byose akavuga ko azira ibyaha bishingiye ku nyungu za politiki akavuga ko bikomoka ahanini ku masano afitanye n'abahoze ari inkoramutima ku butegetsi perezida kagame abereye ku isonga kugeza ubu bahunze igihugu kandi badacana uwaka n'ubutegetsi buronka bwana david himbara mukuru wa koroneri by'abagamba mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka human rights watch ndetse na bimwe mu bihugu bya rutura bivuga ko koroneri by'abagamba na muramu we generali frank rusagara bafunzwe bazira ibikorwa bya politiki izo mpande zose zitemeranya n'ibikorwa n'ubutabera bw'u rwanda zigashimira iterambere perezida paul kagame amaze kugeza ku rwanda mu myaka amaze arutegeka ku rundi ruhande zikamunenga ko yashyize ingufu zidasanzwe mu kugezayo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi rya amerika kandi mugire umunsi mwiza murakarama
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.